Iyi ni radiyo ijwi rya amerika inshuti mwese muduteze amatwi ndabaramukije mwiriwe neza muri kumwe na fide niyo ngabo muri studio ya gatanu ngaho i washington dc mu makuru tubafitiye yo kuri iyi saha kaze mwese mu biganiro byacu byo kuri iyi saha
guterera kwa leta ku bwayo kugarukira ikindi naco mbe niyihe institusiyo itoza ayo mahera neza yisharisha kugarangiza kuyatura
uwo ni faustin kumana umukuru w'ishyirahamwe parsem gishinze guhindura ivyiyumviro n'ingendo mu ntumbero yo gushika ku iterambere rirama mu burundi ashikiriza amakenga kwitozwa mu banyagihugu ry'amafaranga yo gutunganya amatora iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turegaruka ku mukanya gatoya amakuru rero tubafitiye abashinga amateka bo mu bigenga mizero y'abarundi ntibashima gukatwa eh, ku mishahara yabo intererano z'amatora asabwa n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'ubushikiranganji bw'ikigega ca leta ivyo biri mw'ikete bandikiye kw'igenekerezo rya kane rya kuno kwezi eh, kwa mbere umukuru w'inama nshingamateka bakavuga ko izo ntererano zigiye gutozwa hanahonyanzwa ibwirizwa nshingiro rya repubulika y'uburundi ivyo kandi vyashikirijwe eh, kuri uno wa gatatu mu kiganiro ku bamenyeshamakuru caremeshejwe n'uyoboye ishyirahamwe parsem ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyeshamakuru wacu evariste nzikobanya muri urwo rwandiko rwo ku igenekerezo rya kane kuno kwezi kwa mbere abo bashingamateka bo mu bigenga mizero y'abarundi bavuga ko izo ntererano zisabwa hahonyanzwe ibwirizwa nshingiro rya repubulika y'uburundi bakavuga ko itegeko nshikiranganji risaba izo ntererano riteye kubiri n'ibwirizwa nshingiro ry'uburundi mu ngingo yaryo ya mirongo irindwi bavuga ko igihugu gisaba intererano abarundi mu gihe hateye ibiza mu gihugu ikindi ngo ni uko izo ntererano zitangwa ari uko inzego z'inamashingamateka amateka na nkinguzamateka zivyemeje nk'uko ingingo y'ijana mirongo itanu n'icenda y'ibwirizwa nshingiro ibivuga mu gace karyo ka gatanu muri urwo rwandiko rw'impapuro zitatu abo bashingamateka bo mu mizero y'abarundi bavuga ko badatahura ingene atagitigiri c'amafaranga akenewe gutozwa ku bijanye n'amatora kirashirwa habona ibibatera amakenga ikindi abo bashingamateka biyamiriza nitozwa kabiri ry'iyo ntererano ku bakozi ba leta mu gihe muyo leta itegerezwa gukoresha budget de leta ayo gukoresha mu matora yimirije mu gihugu yategekanijwe haraheze imyaka ibiri abo bashingamateka bakababazwa n'ingene abarundi basabwa intererano z'amatora mu gihe bari mu bukene buzura inzara inzara banahanzwe n'iduzwa ry'ibiciro by'ivyankenerwa amakenga y'abashingamateka bo mu mizero y'abarundi natandukanye n'ay'uburongoye ishirahamwe parseme rikangurira abarundi guhindura ingendo mu kiganiro ku bamenyeshamakuru kuri uno wa gatatu faustin ndikumana arongoye parseme yashikirije ko igipfunga ari cinshi mw'itozwa ry'izo ntererano zigenewe amatora ya bibiri na mirongo ibiri ayo mafaranga mbi muri rusangi amatora ashobora gutwara amafaranga angana gute mbega leta izoteka uruhara uruhe twarabonye muri no bije bavuga yuko mu bihumbi na cumi n'umunani bazoshiremwa imiliyaridi cumi na zibiri uguterera kwa leta ku bwayo kugarukira ikindi naco mbe niyihe institusiyo itoza ayo mahera neza yisharisha kugarangiza kuyatora natarajanye n'amatagisi ayo ya leta ari nk'amadividani masiti ivyo bintu vyose baheruka kubihereza oberi none ico kindi kigo kigarangiza gutoza ayo mahera neza ni kihe amakenga y'uwarongoye iryo shirahamwe rikangurira abarundi guhindura ingendo ntagarukira gusa kwitozwa ry'izo ntererano Faustin Ndikumana yibaza ingene azokoreshwa n'uzoyakoresha uwujera amahera atozwa atozwa na natozwa mu banyagihugu ni fond public none uwubijera ko tuzira rodonateur do gestion yari ministre des finances rodonateur de dépense niwe yungikanwa n'abandi raporo do korekito zirashyikirizwa ku akere kadanse ni ku mezi atatu twatoja yabigenda tuzashyira gute raporo y'ingene yakoreshejwe bizofatanira hamwe n'ajya yani nk'uko bivuga irya tegeko rya gestion de finance publique tuta tubona yuko umengo au niveau reference legale ni ibintu vyinshi ubona vyari gutuma hatomogwa itegeko ribigenga itegeko risaba izo ntererano abarongoye ubushikiranganji bw'ikiga ca leta n'ubw'intwaro yo hagati mu gihugu bateye ko igikumu ritegekanya ibiganiro n'abegwa n'izo ntererano imbere y'uko zitozwa ibitaraba gushika ubu mu ihuriro ry'amasendika y'abakozi kosibu imyidogo ikaba ari yose nk'uko vyashikirijwe na na Celestin Sabyimana icegera c'uburongoye ihuriro kosibo hanyuma rero ivyo tumaze kubona hamwe hamwe n'ivyo twumva amatwi adusumira hari abakoresha bamwe bamwe batanguye gutoza amafaranga yo guterera ayo matora kandi iyo ngingo iri muri iryo bwirizwa ry'abashikiranganje itaraja mu ngiro hamwe bo kwemera guterera bohura barishe kabiri barishe kuri abo bakoresha bagomba kuca bayajana kuri banki ubwa mbere ivyo biganiro rero nivyo vyoca bituma tuvugana nabo bashikiranganje tuvugana nabo bakoresha ingena vyogenda kugira ngo igikorwa kigende neza nta numwe yanka baterera inyuma y'indwi ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bwemereye abo baserukira amasendika ahurikiyemwo abakozi gutunganya inama ntibibe muri kosibu babwijwe rya Amerika ko ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bwabahaye isango ku munsi wa mbere w'indwiza bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika urakoze evariste kuri iyo nkuru sentare nkuru ya mukaza mu gisagara cya bujumbura yafashe ingingo yo gufata ibikoresho vya radiyo ntumbero fm eh, vyari bifiswe n'abamenyeshamakuru bane b'iyo radiyo bitwari, bitwariwe n'ishengero ry'urutare eglise du roche mu rurimi rw'igifaransa sentare yavuze ko iyo ngingo yafashwe kubera ivyo bikoresho biri mu matati kuri telefoni turi kumwe n'umumenyeshamakuru wacu remo nzimana remo wiriwe
bose uko ari bane abamenyeshamakuru ba radiyo ntumbero fm bari basubiye kwitaba ku munsi ugira kabiri muri sentare nkuru ya komine mukaza bumvirijwe n'icyariro cy'umushikirizamanza w'iyo sentare hafi amasaha atatu yavuye ababwira ingingo ya sentare iyo nayo ikaba yari iyo ko ivyuma biguma mu butungane ngo kuko biri mu matati hagati y'umuyobozi wa radiyo ntumbero fm n'ishengero ry'urutare eglise diroshe mu rurimi rw'igifaransa abo bamenyeshamakuru babwiye ijwi rya amerika ko naho iyo ngingo itabanezereje bubasha ingingo y'ubutungane rero twasubiye turumvirizwa nyuma parike ifata ingingo y'uko eh, ibikoresho byoheza bigaja mu minwe ya parike rero twebwe nk'umunyagihugu wese twakurikije ingingo ya, ya parike iyo ngingo ya parike nta muntu yovuga ah, ko oh, yo- yoba yamushimishije kuko mu bisanzwe iyo umuntu a- ari ku mirimo afite igikoresho c'akazi hama hakaza uwundi muntu akitura ubutungane avuga ko ivyo bikoresho ufise atari ivyawe twe twakoze kubishikiriza parike nta kindi twagize twagishize mu ngingo ya parike mu gihe abamenyeshamakuru bavuga ko batazi ishengero ry'urutare mu itunganywa ry'iradiyo bakorera umuyobozi nawe bari bazi aimable nduwayezu yararongoye iyo radiyo atakiri mu gihugu basiguye ko userukiye urushengero yerekanye amadeni umuyobozi w'iyo radiyo arufitiye ari nacyo cyatumye batadadaza ku ngingo sentare yafashe eglise di roche yoyo bavuga yuko ngo ibikoresho radiyo ntumbero fm yakoresha ngo vyavuye mu mahera boba barahanye n'umuyobozi yari asanzwe yiseruka imbere y'amategeko aimable nduwayezu uwo nawe akaba ataboneka natwebwe tukaba tutazi ahari gushika ubu rero bakaba bo bari bamwitwariye bavuga yuko ngo s- parke yofata ivyo bikoresho ikabishira mu minwe yayo kugira bije mu mutekano muri ibyo byuma byashyikirijwe sentare harimo imashini nyabwonko icyuma gifasha mu gutanga amajambo kuwuvuga icyo bita mikiseri mu rurimi rw'igifaransa hamwe n'icyuma gituma amajwi ashika kure emeteri abo bamenyeshamakuru bemeza ko bagiye gukurikirana urubanza bafitaniye n'umukoresha wabo ikindi bizeye ni uko iradiyo yabo izo kugurwa n'aho bafise amakenga ku kungene bazoca bakora tugiye kwitwanaye dukurikirana urubanza rwacu hanyuma kandi n'ingingo yafashwe n'urwego rugenzura imenyeshamakuru usense twibaza yuko niyo igihano badufatiye cahera ntituzosubira tukugurura radiyo ntumbero fm ikabandanya igakora nubwo d- umuntu naho nyene amakenga atobura kuko ejo canke igihe ejo radiyo ntumbero fm ikugurura hazoca haza ayandi maprosedure canke ibindi bikorwa vyo gusubira kuja kurondera ibikoresho vya radiyo gukoresha vya radiyo ntumbero fm kandi gushika ubu twebwe turacari abakozi kuko turi ku kazi nta ingingo n'imwe iraza idufatirwa ivuga ko tutari ku mirimo twebwe kiretse ivyo bikoresho vyafashwe na sentare nkuru ya mukaza hari ibindi bikoresho vy'iyo radiyo numbero fm vyafashwe na sentare y'intango ya rohero kubera amatati yari hagati y'iyo radiyo n'uwo bapangiye inyubakwa bakoreramwo abamenyeshamakuru bagasaba ko ivyo bikoresho vyorabwa neza ngo kuko bishobora gukenerwa inyuma y'amatati n'ibihano iyo radiyo irimwo radiyo numbero fm yatanguye gusamirana mu burundi kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu urwego sense rujejwe gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu burundi rukaba rwarayihagaritse mu kiringo c'amezi atandatu kuva ku wa kane ukwezi kwa cumi na kabiri bibiri na cumi n'indwi kubera amatati yari hagati y'abayoboye iyo radiyo n'uko itakurikije ivyo yari yiyemeje remonze imana i bujumbura ijwi rya amerika
radiyo ry'amerika i washington dc ishyirahamwe riharanira agateka k'ibikoko mu ntara y'ingozi rifise impungenge ko indwara imaze guhitana ibitungwa mu ntara zimwe zimwe ishobora gutandukira izindi ntara userukira iryo shyirahamwe imbere y'amategeko avuga ko ingingo zafashwe kugira zibuze iyo ndwara gushwara igihugu cyose zitariko zirakurikizwa neza imwe muri izo ngingo ni kubuza uruja n'uruza rw'ibitungwa bituruka mu ntara indwara ivugwamwo ibindi kuri iyi nkuru twabikirikiraniwe n'umumenyeshamakuru wacu jean bosco ndarurinze kuva mu ndwi iheze niho hatangura kuvugwa indwara igeramiye ibitungwa bito bito vyuza ibiharuro bimaze gutangwa n'ubuyobozi bw'amagara y'ibitungwa mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi vyerekana ko impene n'intama zirenga ibihumbi bitatu zimaze guhitanwa n'iyo ndwara itaramenyekana zimwe mu ngingo zimaze gufatwa mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi harimo guhagarika uruja n'uruza rw'ibitungwa biva mu ntara zivugwamwo iyo ndwara kuri uyu wa gatatu ijwi rya amerika ryashyitse mu isoko y'ibitungwa ya vyegwa iri muri komine gashikanwa y'intara ya ngozi isoko ya vyegwa ihuriramwo abacuruza ibitungwa baturuka mu ntara z'uraruko ubuseruko n'uburengero abacuruza baganiriye n'ijwi rya amerika bemeza ko ibitungwa bituruka mu ntara zivugwamwo iyo ndwara nka kirundo bitashotse ingozi uno munsi ntazaje zahora ziza zizananye n'ifuso zigaca zihagarara tukaja kugura nayo uno munsi ntazo twabonye zavuye ahandi twaba tuzibona zije n'amamodoka ubwo umunsi ntazo twabonye zaje nibaza ko zavuyemo imico ngaro y'iwacu nyene ibigwayi urayibona hanyuma abaveterineri bariho hafi mwabaca bayisuzuma bakara kirwaye hanyuma bakasubiza muhira ivyo ntibabihurizako na bonifasi nduwimana uyu aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe riharanira agateka k'ibikoko mu burundi kiretse yuko imiduga yahora ishikana ivyo bitungwa ku isoko mbona ariyo itoba yaje ibiza n'amaguru vyovyo hari ivyo nagerageje gukora ko ankete ndabona neza yuko vyavuye ahandi vyaje gusa biraboneka ko haje igitigiri eh, ntovuga ngo kinini cyane kubera bi bafashe ingingo yuko bitoza ku miduga babyihanije mugabo ku maguru sinovuga ko iyo ngingo yakurikije abadandaza nabo barazi ubwenge ubwabo ubabujije kugenda n'umuduga baca bahitamwo kugenda n'amaguru kandi nibaba bazi yuko hari aho batangiririye nabo baca barondera utundi tuyira bocamwo mugabo kugira bashobore gushika ku isoko umushingantahe nduwimana ati hari ikivyerekana ndavye ibitungu ukuntu vyahora bishoka mu misi iheze iyi ngingo itarafatwa nkaraba n'uyu munsi ibitungu uko vyashotse ndabona neza ko atatandukaniro rinini rihari kuko nanje nahise mbanza ndaraba yuko iyi ntara yoba yikwiye ku bitungwa mugabo ngerageje kuraba nasanze ibitungwa bihari bidatandukanye cyane n'ibyahora bihashoka iyi ngingo itarafatwa bashobora kutavugisha ukuri kugira ngo urudandazwa rwabo rubandanye rukogwa kuko ni ku nyungu y'abadandaza abaguzi n'abacuruza b'ibitungwa baremeza ko ibitungwa vyari vyinshi kuri uyu wa gatatu naho intara zose zitari zirekuriwe gushora ariko bafise ukundi babisigura zabonetse kabisa mbere zanabaye nyinshi gusumba ku ndwi heza icyo cy'intara imwe ntigikunda ntizova muri intara imwe gusa ngo zingane guca oya hari n'izindi zazananye ku masanganzira hepfo yaho gatoya mu mwene nizo mwe gucangara guca mugabo ntizova muri intara imwe ngo bikunde bemeza ko zanazimbutse ukuvuga nk'intungwa yahora igura ibihumbi ijana mirongo ibiri umunsi yaguzwe ijana na cumi yahora igura ijana mirongo ibiri yahora igura ijana nawe yaguzwe mirongo icenda intungwa yakorotse ibihumbi icumi
iryo koroka ry'intungwa vyo ryavuye kuko twibaza ko biva kubera abakongomani batakiza ngaho bahora bazizimbisha cyane abakongomani ntibaza kubera iki nticoze impamvu zababujije kuko iyi soko nibo bari bayigize cyane ubuserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe riharanira agateka k'ibikoko mu burundi afise amakenga ingaruka mbi nuko iki izo ngingo zafatiwe kidashobora kuja mu ngiro ijana ku ijana ingingo zafashwe kubera indwara yamaze kwigaragaza iyo rero ibyo biciye mu kinyegero nabyo bishoboye kurengana bigashika ku isoko bica byanduza n'ibisanzwe biri ku isoko amakuru twahavuye turonka biciye kuri bamwe bariko barakorera kuri iyo soko ya vyegwa nuko imodokari yo mu bwoko bwa fuso yabujijwe kururutsa impene zari zivuye mu kirundo ivyo biri uko mu gihe na buramatari w'intara ya ngozi yari yafashe ingingo zofasha gutangira iyo ngwara mu ntara arongoye mu rwandiko yarungikiye bamusitanteri b'amakomine y'intara ya ngozi ku wa gatanu w'indwi iheze buramatari albert nduwimana yari yasavye kugara vy'imfatakibanza amasoko y'ibitungwa bito bito iyo ngingo yunganiwe n'iyibuza kwinjiza ibitungwa bivuye mu zindi ntara abuza no kwinjiza ivyamuka ku bitungwa bito bito vyose bivuye mu gihugu c'u Rwanda ni muri ico gihugu c'u Rwanda akekeramwo umuzo w'iyo ngwara itaramenyekana biciye ku masuguru ya kijambere yazananye ico gihugu ingozi mu buraruko bw'uburundi mw'isoko y'ibitungwa ya vyegwa jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika urakoze jean bosco kuri iyo nkuru benshi mu barwayi malariya n'abahitanywe n'iyo ndwara barabo mu bice vya afurika munsi bugaragwa bwa sahara nk'uko abakunzi b'ijwi rya amerika bongeye kubidusaba bakurikije uko malariya ibandanya kuboneka iwabo uyu munsi mugenzi wacu eugenie mukankusi mu kiganiro muri isanga yatumiye dr aline uwimana ashinzwe gusuzuma no kuvura indwara ya malariya mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc dr uwimana yatanguye amubwira uko ikibazo cya malariya gihagaze mu rwanda ikigaragara tugereranyije n'imibare twabonye umwaka washize w'ibibiri na cumi na gatandatu ni uko ubona mu gihembwe cya nyuma kuva mu kwezi kwa cumi n'ukwa cumi na kumwe ukwa cumi n'abiri ubona ko malariya igenda igabanuka ugereranyije ayo mezi yo muri uwo mwaka washize hanyuma umubare mbumbe wagaragaye abayirwaye ngereranyije ko ntabwo ufite imibare mu mutwe neza ni imibare isaga hafi miliyoni enye y'abanyarwanda bayirwaye icyo nakomozaho cyiza ni uko ubona muri ino minsi kuvaho twakomeje gukangurira abanyarwanda kuyirinda kwivuza hakiri kare bagakoresha uburyo ubwo ari bwo bwose bushoboka bwo kuyirinda no kubakangurira kwivuza ahabegereye ku mujyanama w'ubuzima mu bigo nderabuzima ikigaragara nubwo umubare w'abayirwaye wumva ko usa nawe uri hejuru ariko abagize malariya y'igikatu n'impfu byo bigenda bigabanuka urebeye ku myaka yagiye ishira ni uyu mwaka turimo n'ushize iyo ni byiza hanyuma se musubije amaso inyuma abo mwabonye akenshi bakunda kwibasirwa n'iyo ndwara ni bande harimo abana harimo abagore tuzi ko nk'abagore mukunze kubafasha kwirinda malariya kugira ngo abagore batwite cyane cyane n'abana bari munsi y'imyaka itanu abo mwabonye bari mu kihe kigero cy'imyaka
murakoze muri uno mwaka babanjirije habaye kubaho imihindagurikire nakwita yo ya malariya kuko mu myaka yashize icyiciro cyabaga cyibasiwe cyane kisanzwe kinazwi no ku isi hose ni abana bari munsi y'imyaka itanu n'abagore batwite nk'uko wari ubikomojeho ariko icyagaragaye noneho ubu ngubu ni uko ari ikindi cyiciro kiri hagati uvuye ku bana b'ingimbi no kuzamuka usanga ari bo batangiye kujya bazaharwa cyane na malariya bitwereka ko malariya yagiye ihindagurika bikaduha ishusho yo kutwereka ko twese dukwiye kuyirinda uburyo bungana dushyizemo imbaraga yego ku bagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka itanu cyane cyane kuko byose bigenerwa ku budahangarwa baba bafite buba buri hasi noneho icyatweretse ni uko twese tuba turi ku rugero rumwe ubu ntabwo wavuga ngo hari ubusumbane mu kurwara malariya mu gihugu cyacu twese turi ku rugero rimwe ari umwana ari umuntu mukuru ugize ibyago byo kuyandura tuyirwara urebye ku rugero rusa n'aho ari rumwe noneho ahubwo ubu niho babaye benshi kurusha
mu kanya mwari mutubwiye zimwe mu ngamba mwafashe kugira ngo murwanye malariya mwari muvuze ibyo gukangurira abaturage nagira ngo noneho tuvuge kuri izo ngamba izo mushyira imbere ubu ngubu nyine kugira ngo murusheho kurwanya malariya mumaze kubona ko ifata abantu ku kigero kimwe n'izihe ingamba twashyizemo imbaraga kurushaho ni uko ku bijyanye no mu buvuzi mbere havurwaga abana bari munsi y'imyaka itanu kuva muri bibiri na kane kugera muri bibiri na cumi na gatanu mu mpera za cumi na gatanu bavurwaga mu ngo bafashijwe n'abajyanama b'ubuzima bakabasuzuma bakabaha imiti bavura hakiri kare none ikiyongereyeho muri bibiri na cumi na gatandatu ni uko buri muntu wese urwaye ashobora kwivuza ku rwego rw'umujyanama w'ubuzima kamvuge mu buryo burambuye abajyanama b'ubuzima ni abantu baba bari muri buri mudugudu babiri bazwi ku izina rya binome akenshi babitaga binome kuko yabaga ari umugore n'umugabo baba bafite ubushobozi bwo gusuzuma umurwayi ubaganye afite ibimenyetso bya malariya bakamupima bakoresheje udupimo tuzwi cyane cyane ko abajyanama b'ubuzima badukoresha no mu baturage aho baba bari tuzi nka tdr ariko tu- twitwa test rapide de diagnostic mu rurimi rw'amahanga dusuzuma malariya mu buryo bwihuse yamara kubona ko ayifite akamuha umuti uyivura ubu rero ntibikiri abana gusa bari munsi y'imyaka itanu buri muntu wese ubahagamye baramusuzuma bakamuvura byatweretse ko n'imibare yo muri uno mwaka mirongo itanu na gatandatu muri iriya mibare nakubwiraga mbumbe twabonye mirongo itanu na gatandatu ku ijana bavuriwe ku rwego rw'abajyanama b'ubuzima kandi baravurwa bas- ba- bafite umurongo ngenderwa bavura malariya yoroheje bakagira n'ibipimo bareberaho iyo umuntu agaragaje malariya y'igikatu bakamwohereza mu buryo bwihuse ku kigo nderabuzima cyangwa ku bitaro bibegereye Nge- buri mudugudu ugira abajyanama b'ubuzima babiri bafite ubushobozi bwo kuvura Mhm.
haba hari n'uwa gatatu ushinzwe umubyeyi n'umwana ariko abo babiri bo bavura malariya bakavura n'izindi ndwara zoroheje hariho iyo mu myanya y'ubuhumekero impiswi ku bana bari munsi y'imyaka itanu ariko by'umwihariko malariya ni abantu bose bavurirwa ku rwego rw'umujyanama w'ubuzima Mhm.
izindi ni ingamba zisanzwe gukoresha inzitiramibu mu mpera z'umwaka wa cumi na gatandatu n'intangiriro za cumi na karindwi habaye gutanga inzitiramibu ku baturage bose kugira barusheho kunoza ingamba zo kwirinda kurumwa na- n'imibu hanyuma habayeho n'ikindi kuvura abantu batishoboye bari mu budehe bwa mbere n'ubwa kabiri malariya bakayivurirwa ubuntu iki nacyo ni ikintu cyatumye koko mu buryo bugaragara bifasha abantu kudatinda no kutazaharira mu rugo byadufashije kugabanya kugira malariya y'igikatu na mara- no, no kwicwa nayo kuko malariya mu byo dukora byose ni indwara mbi kandi irica iyo umuntu ayifashwe nayo agatinda kwivuza umunsi umwe umunsi wa kabiri iramuhitana Mhm.
akaba ari cyo kintu cyadufashije mu gihugu hose umuntu uri mu budehe bwa mbere n'ubwa kabiri ari ku rwego rw'umujyanama w'ubuzima ari ku ivuriro iyo agiye kwisuzumisha malariya nta kiguzi baramupima bakamuha n'imiti Ye, mutubwira ibyiciro by'ubudehe aho abantu bavurirwa ubuntu iyo barwaye malariya inzitiramibu zo bazibonera ubuntu mwavuze ko mwazihaye abantu bose n- bose bazibonera ubuntu cyangwa hari icyo batanga
ntacyo batanga nacyo bose buri muturage bitewe n'umu- n'uko baba bakoze bakareba ibikenewe mu midugudu bareba uburyamo abaturage bafite mu ngo zabo kuko babanza bagakora ibarura bazibahera ubuntu icyiciro cy'ubudehe bwa kane nibwo ubu ngubu hari inyigo iri gukorwa ku buryo mu minsi iri imbere bo bazajya bagira ikiguzi batanga kugira ngo bifashe kuko nubwo tubona ingu- inkunga zidufasha ziva hanze zo kugura inzitiramibu ariko tugomba kumenya uko igihugu ubwacyo cyakomeza gusigasira no gushobora kubi- kubishyira mu bikorwa mu myaka iri imbere kuko ikigaragara ni uko inkunga iva hanze igenda igabanuka ubwo rero akaba aricyo cyatumye hazamo iyo nyigo yo kureba ukuntu icyiciro kimwe twareba ukuntu cyatangira kujya cyiyongereraho udufaranga dukeya twadufasha mu kugira ngo twongereho tugurire abaturage izo nzitiramibu Mm. Ye, hanyuma se igipimo bifata nk'igihe kingana iki kugira ngo umujyanama w'ubuzima abashe kubona igisubizo kimwereka ko umuntu afite malariya yo ku rwego rwo hasi cyangwa se y'igikatu niba agomba kumwohereza Ah, igihe bifata ntabwo ari kinini cyane ni hagati y'iminota cumi na cumi n'itanu Mm, ni mikeya umurwayi iyo amugezeho aba yamaze kubona ko afite malariya cyangwa atayifite naho ku bijyanye na malariya y'igikatu byo iyo akimugeraho hari ikarita bagira tuberekera kumenya umurwayi ibimenyetso afite nimba afite ibimenyetso mpuruza hari ukuntu bapima ubuhumekero bwabo bakareba ko adahumeka insigane ko afite amaraso ahagije ko ari umuntu ushobora guhagarara cyangwa ari umuntu urembye cyane icyo gihe nta nicyo bimufata cyane nta nubwo arinda atangira kumupima aho ku rwego rwe ahubwo ahita amutabariza akamwohereza hakiri kare Mm, none ubwo kuko ya bahugurwa miti afite ntabwo ivura malariya y'igikatu ni mara- ni imiti ivura malariya yoroheje gusa Birumvikana.
umujyanama w'ubuzima babasuzuma ni nayo mpamvu babyegereje mu mudugudu kuko ni ku rugo ku rundi mu gihe umwana agifatwa mama wavu- ahinguye cyangwa se avuye mu tundi turimo atanebwa avuga ati nzamujyana ejo kwa kundi kera bategerezaga umunsi umwe iminsi ibiri itatu Mm.
kubera urugendo icyo gihe kuko urumva akomanga ku muturanyi umwanya wose ashobora kumujyanayo akamusuzumisha bakamuvura basanga arwaye bakamuha imiti Mm.
nicyo kidufasha kugira ngo kuko malariya ah, amabwiriza tugenderayo y'umuryango mpuzamahanga Mm.
atwerekereza ko tugomba ari indwara igomba kuvurwa nibura mu masaha makumyabiri n'ane umuntu agitangira kugaragaza ibimenyetso Mhm.
icyo gihe niba uvuga ko ushobora kugera kuri ya ndwara ukayihashya atararemba byanagira n'ikindi bidufasha nuko bikuraho twa dukoko tuba tugendagenda mu muntu kugira ngo hatagira andi ma- ibyago by'uko umubu wamuruma ukamukuramo twa dukoko ukanduza abandi Yeah.
nicyo bidufasha kuvura muri ya masaha makumyabiri n'ane akaba ari yo mpamvu twashyizemo imbaraga cyane aho ngaho kuvurirwa ku rwego rw'umudugudu Yeah. ibi bipimo nabyo babipim- abantu bapimwa ku buntu ntabwo ntacyo Ni- batanga ni ku buntu nta kiguzi Mm.
ibyo bipimo ku rwego rw'umujyanama w'ubuzima buri muntu uwo ari we wese iyo agiye kwivuzayo Mm.
twavuze ko mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ubudehe ari ubuntu Ak- umuntu iyo agiye ari mu cyiciro cya gatatu bakamusuzuma baramusuzuma nta kiguzi Mhm.
ariko iyo arwaye niho atanga ya mafaranga magana abiri iyo afite mituweli cyangwa se magana atanu iyo nta mituweli afite Mhm.
icyo kiba ari ikiguzi cya wa muti Eh, ayo yakirwa Baba n'umujyanama bakirwa.
w'ubuzima akayaha umujyanama w'ubuzima umujyanama akayandika nawe agira igihe cyo gutanga raporo batangaza raporo buri kwezi Mm.
ku bigo nderabuzima bibareberera akanatanga n'ayo mafaranga bafite konti bayashyiraho y'amafaranga yakiriye yewe ntibinababuza kuko ni nacyo tuyora tu- tubwira abaturage ko buri gihe iyo agamye icyo kigo Mm.
birashoboka ko ashaka kujya adafite ayo mafaranga magana abiri cyangwa magana atanu bitewe ni- n'urwego arimo Mm.
ari mu cyiciro cya gatatu cyangwa se icya kane akagenda ntayo mafaranga afite ntibimubuza ko agenda bakamusuzuma bakanamuvura kuko babajyanama bemerewe no kubaha ideni kuko ni abantu baturanye nawe urumva ni mu mudugudu biba birumvikana n'indwara ntiteguza ngo umuntu abe yicaranye Amuha amafaranga ideni, yazagira umubyizi akayabona akayishyura umujyanama akayajyana ku kigo nderabuzima Mm.
ni nayo mpamvu twongera dukangurira abaturage buri gihe ntabwo biba byumvikana ko umuntu yazahara ari mu rugo af- arwaye malariya kuko uburyo bwose tu- bubafasha kugira ngo bavurwe hakiri kare burahari Mhm.
kandi barabwegerejwe Mm. nagira ngo noneho tujye ku murongo wa telefone nari mfite ikibazo ni izihe ngamba bateganya ku kibazo cy'abajyanama b'ubuzima ushobora kugenda wenda bagusangamo malariya imiti bakaba ntayo bafite ni ikibazo gikunze kuboneka nagira ngo mbabaze ni izihe ngamba bafite kuba abajyanama b'ubuzima baba bafite imiti ihagije ibikoresho bihagije kuko usanga wenda ugiye nko ku mujyanama wenda muturanye akakubwira ati nta binini mfite bakohereza ku wundi gutyo gutyo
iki kibazo hari uburyo turi kwiga ku buryo abajyanama b'ubuzima bajya kuko n'ubusanzwe iyo bavura batanga icyo bita za sms reporting bohereza mesaje aka urwandiko rutoya kuri telefone rukagenda rukagera ku kigo nderabuzima ni uburyo turi kwiga ku buryo bajya bohereza iyo mesaje ikaza ikagera ku kigo nderabuzima bababwira ko ba- imiti yaba- yashize ariko nanone ntabwo bazajya bayohereza ko imiti yashize bakayohereza basigaranye imiti y'iminsi nk'ibiri itatu ku buryo mesaje igera ku kigo nderabuzima bakaba- bakabaha indi hanyuma natwe bikatugeraho tukareba yatayibona yagera muri ruje cya gihe yamushiranye tukabibona tugakurikirana mu kigo nderabuzima kuko ubundi iyi- uburyo bakoresha n'ubundi ntabwo biba byemewe ko abaho nta miti afite ariko ri- hari igihe bibaho kuko Mhm.
imiti barayakira hari uburyo iva mu kigo nderabuzima ikagera ku k'ushinzwe abajyanama b'ubuzima muri mu mudugudu health coordinator akaba ariho uyibaha arayibaha yamara kuyibaha bitewe kuko agiye ashobora kuvura abantu benshi umugenzi wanjye ntavure benshi ni nayo mpamvu uko yari avuze iyo umu- umuntu anganye yanshiranye mwohereza kuri mugenzi wanjye kuko mbazi ko mugenzi wanjye ayifite nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro tuba tubafite kuri iyi saha niyo bigarukiye tuboneyeho akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na inosan kimenyi yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro amakuru mwashyikirijwe na fite niyo ngabo tubashimira rero kuba mwaduteze amatwi mugire ibihe byiza mubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika